Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is soaring high. Let's save Nigeria so Nigeria won't people, I salute you now. Welcome on well, well, this morning to Inform Me Radio, and this now the program State of the Nation program We will take a look into waiting they happen for our country, Nigeria. My name now Olayemi. Mm. Maximum salute from me this morning to all the people where they listen to us all over the world. Uh, those of our indigenous people of Nigeria where they're outside. those wey dey for the north the south the east and the west i salute una this beautiful morning so well we get so many things on our table as state of the nation um, issues but um, <laughs> we go take am as the leading goes na so i go just talk am you know ogade omo before we come on air i dey tell you of um, some videos wey i watch mm -hmm. e come bring back some some memories wey no so dey wey no dey good for me because i remember some years ago then i just uh, born i get baby for hand my husband dey travel e dey go abuja na for where i dey then i dey hustle now i dey where i dey sell food i carry my baby go where i dey sell food quite alright and for there na i get call say my husband dey attacked say they attack am for road at that's close range like this na god na him just save am say before they shoot say him move him car na him the bullet no take blast him head <laughs> so the only thing wey come happen as he move as e move im car wey the glass shatter so e come be like say na the glass na im tear come tear im eh, nose e no stop na so e move from that e just kept driving oh dey drive dey drive e was bleeding and driving till e reach abuja na my brother wey dey there na him come call me say your husband stubborn sha <laughs> so na dat in stubbornness na im keep am alive today yes i dey talk this thing because this na something wey don come too close very very to the house This one na years ago what about the recent one hmm. still a member of my family the recent one still dey carry his car He no dey waka because dem shoot am for leg left him to bleed to death but he no die then you go talk say make i no dey talk of the insecurity wey dey for our country nigeria i no fit no talk because my family Don't be victim of this issue hmm. i watched one video this morning The people they cry that they shout They say na their friend the black, like say dem dey come from eh, like as if that they drive in convoy maybe that they come from party Now in dey see ahead of them say hey something to happen or oh, they don't kidnap only for them to reach there dem come see say the vehicle wey run enter bush say na one of their friends wey dey gather go somewhere dem hmm. dey return go. person dey kill person dey shoot person inside the person car but the person wey drive the motor dey kidnap that one hmm. and several others see cars for road and our government the quiet he say no dey necessary to handle our government not take am serious when lives and properties of the indigenous people of nigeria dey delete dey destroy dey go <coughs> just this weekend just this weekend a member of apc for zamfara Yeah. <coughs> Bele, hmm? sorry. Thank you. Maybe na the na the passion where I take dey talk and I dey. I understand. E <coughs> get as e dey be. Hmm. they delete am, bandits kill am. He get family. That person get family. It e don't become the wife don become a widow the children call the responsibility. emergency widow person wey dem no think of <coughs> say na na na e go waka comot <coughs> responsibility now don dey given to just the person wey bin no plan say im wan take over the the children now no get father again. ogadeomo that na the state of our nation na sad state na e be. I welcome her once again. Make my brother talk before we continue. <coughs> My people, I greet everybody this morning. My name is Adeoma Akao. I greet everybody when they always take time to listen to us, both the old, the young, and the middle class age. We they greet everybody, businessmen and women, boys and girls, everywhere where you day, where you they always try to listen. You be civil servant, I be you just be a person when they hustle on your own. Uh, you they do business, I be you they you dey try to work for others to make sure say you earn a living and you see they take your time out to listen to us we say god will bless you and they take your time to make that data available to hear us yes eh, na the platform where we go fit they reach you with message when we believe say it go help the society na im be this because even outside here you go discover say some of get some messages where you go fit get from us they're hmm. not no go want to make you hear so encourage your friends make the take come as may they take advantage of the thing to hear undiluted messages when it go fit help reshaping our society for the better uh, for a better nigeria uh, as i talk again my name na Adio akao uh, make we no forget our usual readings when we always take same uh, difference day between political power and traditional power political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people the people na dey eh, elect eh, you no fit just go office waka enter office go talk say you don win election dem come dey call you local government chairman executive eh, chairman of a local government or the executive governor of a state or a president of a country na election na im dey carry am and this wetin be the issue of election people dey use finger dey begin dey point or dey stand behind to whether na oshoe for wey we dey call direct uh, uh, you understand either direct primaries or direct election or whatever, we stand behind them, queue up and then they count. Who he own plenty pass means say 90 people won't say make it go. So in power when they use now people powered. So make you know they use them, make we understand say now our power. So make we should not make we know they allow politicians they use the power when we give them, can't take them oppress us, they torment us, can become tyrants around uh, the society. you discover say once person don win election e vex <coughs> sef na black maria I don turn to dem no dey see who dey waka come only horse whip go come out from side of the motor just whap you because maybe na your very vote sef na even make am win pass your opponent na the finger wey you put so na e cause am when e take go ahead of the man but you go come discover say na you be the first person wey go dey at the receiving end of a of a koboko because of the kind life wey we dey choose to live this side of the world meanwhile when you comot for here dem go go outside dem come discover say dss no dey follow the one wen where dem dey go meet dey think say dem dey enjoy dss no dey follow dem waka no itapo no get time for dem then everybody e dey just secure the whole society for it to be safe for dem and na so the matter suppose be so make we understand say political power na our own and therefore we must control it so that dem no go dey use am against the people eh, traditional power na god dey give person that one uh, it is God given, it is a birthright, and is to be enforced. Take note, oh, one are control, the other one are enforce. To enforce means say to make and make sure say e they work. You understand now? So you can't look the angle of the traditional power. Traditional power now God given <coughs> power and it's a birthright is to be enforced by the people. And so the people they make sure say they choose a king or they go say okay make we go consult the ancestors to know who among all of these ones when they bring be the right person and if they don't choose because of the eyes of wisdom when they with them they'll come say okay the people will come put bead for a neck and then they'll come that bead to me at the interpret am as responsibility on your shoulder the crown means say the authority don dey given to you to go ahead and take the responsibility of this community now how do you now how are they relate am now back to how to control the political power the traditional power na e dey senior na e be dey here before even politics and run enter nigeria na e dey here before white man come and because of that we no fit belittle am now for oyibo man life so because of that matter i dey always talk say na the traditional rulers be the voice of the people to the political class That is why dem no suppose dey compromise that is why dem no suppose dey stain their hand i dey i wan use this opportunity beg traditional rulers no for to my fathers i dey fit beg but for politicians i no dey beg <laughs> remember say i dey always use that language for politi um, for traditional rulers make una understand say na una be the voice of the people, and because of that, sometimes if they even call you come take contract no take because they wan use am stain you so that make they fit get something to hold you make all the traditional rulers henceforth dey get wisdom on the way they go fit dey contented if you dey contented your your your immediate environment when you be king over you go fit make sure you control them to dey always dey contented greed once e don set in into rulership e dey affect even the subjects na so i wan talk am reach this morning na be the only lesson wey we get to give each other today na thank you <coughs> all right oh thank you my brother the uh, waiting really touch me That the this um, abuja kaduna yeah. kidnap i don't know whether I want to say. yeah, yeah. okay. what happened It happened yesterday in the afternoon at about 2 pm <laughs> these people they operate for road for two hours yes two hours No, no security. No, no, no rescue. No, no security to rescue the people. And yet, our government, they rehabilitate. <laughs> Over fifteen thousand. people wey wey delete our soldiers our indigenous soldiers. yes. and our brothers and our sisters. Mm -hmm. the federal government dey use taxpayers money take dey rehabilitate bandits the same bandits wey dey tell us say not be nigerians dem be what's the sense wetin be the oga adeomo i ah. dey try to to reason the matter wetin dey inside <laughs> wetin be the sense inside say i carry my children money maybe the money wey i suppose use for their school fees eh i carry am come go dey give strangers wey be say dey even punish my children They destroy my children things eh hmm. i con dey tell my children say eh, mona no worry no talk not talk not do anything Talk, me as a parent hmm. i dey tell my children like that na me born those children so ogadeomo eh, true true eh, from the question make i just answer am straight be like pikin wey dey carry give person keep the blood of a mother the blood connection between a mother and a child, the between parents as a father. You know, throughout the period of pregnancy, it gets the the kind relationship when some fathers the day where they won't play for house, you go see say go carry a year go carry am come mommy belle e go come say i wan listen as e dey pump as e dey kick as e dey you know you come say i can hear my guy i can hear my guy you know parents always dey proud say na mm. eh, eh, all those kind stuff me that time i go dey carry if the pikin dey move i go carry my husband hand ah, say i dey eh, <laughs> na here yeah this one be like hand this one be like leg okay <laughs> there there is something that thing is doing that thing is is gradually creating a bond between your born child and the living ah. parents Mm. Yes. They, they create the bond. And so once the child come, you see the smile that comes from, oh, the long expected, they don't finally reach here. Not because the population of the people in that house will increase. It's because there is an aff- affiliation already there now. Blood already they connected into the matter. Mm now if a father and a mother dey deal with their children for the person wey be stranger those children make dem watch them well the dna no relate to these people if you go for uh, how do they call no be dna test i mean how do they call mm. it mm. Eh, no they no connect at times if it could be adopted children and at times it could be say help me take care of them maybe we no fit feed dem na make us bring them to the person and you go discover say the way e dey care for them, dey always dey different from the way e dey care for im own now na this thing make nigeria go bring wetin we dey call naptip into the country naptip no be just trafficking <coughs> child abuse project dey you as you dey talk this thing eh? i i dey remember my own growing up yes e dey different i understand because my papa house na everybody house everybody pikin na my papa pikin people no dey know who be my papa or my mama child biological child child by the time you go even hear say this one na cousin eh really na so dey take raise us that kind setting na e be go on now you see that setting now na supposed to be the actual government in place in nigeria <laughs> so it don't be like say you be no say i won't discuss them. <laughs> now you don't help me come up with a better you know because government actually start from the very nuclear family yeah. Now the expansion of it now we they see with the society and the way the thing be the same way some governors some local government chairmen and the same way some presidents of countries they run the affairs of their country their state and their local government Now, so some parents too they run their homes yes now if a father get up in the morning say i no go train you because this woman you just born so so for me walk away from the house go marry another man another woman It shows that his government is never responsible to his own but outsider mm. so i just want i, I want to award yes so i just dey try make we get them before we enter the project itself now make we understand that the present nigeria government don't show say i go quote two set of human beings when speak one oga gomi sheikh gomi the present the minister for ministry of terrorism and banditry when you go build school now to educate men, probably on the languages when people they speak answer so that make dem know the way they take dey follow the people up mm. because i no see school as a genuine educational center i personally tell my people say that school na na official training, training center, center for, for terrorists. terrorists now and the federal government, government give approval for the school okay so i i i want us to you see when uh, around 1999 or yeah before then when obasanjo dey sit the so-called boko haram no really start as boko haram but sharia came uh, some groups just came and he said they would die natural death some actually die natural death but some metamorphosize into wetin we dey get as nigeria present challenge security challenges now wetin make us make me dey talk this? be say the present government just do wetin we dey call conspiracy of looking away on Gumi projects and facing the people when actually they cry say you know they govern us well and the indigenous people of nigeria, nigeria for and they east. can't begin delete and, uh, them uh, west west they come. they begin delete them in the south south middle belt and any other part won't speak out now when you look at wetin the present matter they be the young the man when they kill the one wey dem carry yesterday even in a edo state the one when they vanish between a hall and i mean um, between Rokosa and uh, the other community igwanyami the robbery incident when still take place within this same location the student when they carry for a edo state primary school and secondary school recently when no dey news when dem no gree make e go on <clears throat> news you know wetin make am when rokosa and the communities around come vex say dem no wan use eye see anybody wen dey push truck dem no wan use eye see anybody wen dey carry cow mm. say na the person here dem come get four hours of say make dem move na all this issue of government dey pretend say we no dey hear but insult government for that very location dss go reach you to tell you say dia ear dey everywhere so na selective hearing na dem dey do yes at the detriment of who of the indigenous people of nigeria okay now um, when we look at the present security challenges first the government don play their role and gumi say nigeria government have taken a side and e don finally tell us the side wey dem dey the side of approving school to train terrorists <laughs> that is one Two, Gumi app, they negotiate constant amnesty programs for terrorists. wey dey tell us say no be nigerians i never see as somebody go go ghana go do terrorism and a ghanaian go come get up and say just forgive them and bring dem in give them citizenship card give them land give them land and then e go come mandate uh, like uh, recently you come say the president of uh, um, the president of uh, uh, uh, ghana go come tell all the whole governors say if you don submit land no more allocation then the governors go come tell all the kings in all their whatever uh, mm-hmm. Mm-hmm. kumasi and all of them come tell them say because i need to use ghana here we dey drive motor go there we come talk say for kumasi if as a king if you no give me land you no receive your salary again if i lock their account sef to take mm. tell you the cadre of evil spirits when we get for the country now we we you go again you go check the matter from the angle of the indigenous people of nigeria when they constantly dey kill which role they don play to save life of others? When these people dey come after how come till tomorrow container of nigeria army uniform come into the country army no fit detect am den a custom official come talk say all ammunitions wey nigeria government buy don enter into the hands of bandits renamed terrorists bandits mm. then we dey talk say government never talk they don talk all this while that we have a force that we can use if we don want to stay in the security agent hand we have people that we can always use to do the job now this one go carry me come back to the language when the scripture use say when a righteous man rule the people what rejoice. <laughs> Mm, they rejoice. But when an evil person rule, Uncle, is the is the opposite side. Now, if the Bible use the language, if the Holy Book say, uh, "Women are weaker vessel," what does it apply? It implies that men, men are Men are weak. So if the scripture says, "When a righteous man rule, the people rejoice," then when an evil man rule, Uncle, it implies that the people will cry, because who laughs during a righteous rule will cry mm. when there is an evil rule. Now, the present government is they rehabilitate f- over 15,000 terrorists. One, over 366 soldiers don't die but i know say that one is as a result of the people don already know the figure that is not the actual figure mm. you know nigeria na dey get of uh, official and non-official the non-official is always the real correct result but official dey dey minimized to be able to control the threat when e dey give the society so now if you come to the way the government don finally release am if you check your papers this morning you go see say one of the dailies carry am say oh, over let us say over three hundred 366 soldiers nine don die since over four years till now just between eh, whatever and as we dey speak fifteen till date you dey tell me say na 100 soldiers die hmm. when you come dey talk say since the beginning of this guys operation na six but me and you know say na lie the men the men wey dem don even bring into, into the, the army never pass three hundred and sixty-six. because dat na the only explanation wey we fit get wey dey make these atrocities dey continue like this. so now if the indigenous people of nigeria wen constantly dey deserve good governance dey do elections dey suffer for sun wey i still get the mark till tomorrow uh, so eh, you never eh, see finish. Yeah, yeah, yes. now na dem dem dey punish with death nigerians no get rehabilitated environment for people when dey undergo depression i wan make we first look am from the real angle of those when even dey say na the indigenous people of nigeria check out all rehabilitative center where madmen dey go if you carry a madman or somebody when drugs don affect him brain you come say you you pay heavily for all federal government institutions now the very private ones when they do collaborations with states you see say those ones too e dey high as i dey talk to you so people dey undergo depression They go say a man want to hang eh, recently we don discover say so far in africa just africa alone nigeria has the highest number of suicide uh, um, uh, jobs done or should i say people wey commit suicide by themselves you remember one state governor wey for thirty-eight months he no pay salary director when him wife don born he don do he say don too old how him wan fit pay this money which day him go fit work take pay the money only him go commit suicide the same sitting governor dey there now dey talk mm-hmm. as the saint to come and lead nigeria <laughs> now we no dey look behind we you know the problem na uh, when we get i wish every nigeria would have a jotter to always note things even if you no get jotter sef oga adeomo this eh, our see our brain na computer nigeria brain na computer i agree let's assume say you wan forget once a while you just come say okay today so so thing take place you just keep am in those states because of what the sitting governor does so that tomorrow when they come up for anything something fit refer you back say as they flip through you say be like say we get one thing about one state we get one thing about something and at the end of the matter the thing they so at the end of the matter you go come remember something say something dey all take place for this place when big say this person caused the death of so so person now it e go help us dey remember fine and our brains are very very retentive because of so many things when our brain dey feel retained, dey make people dey undergo depression nigeria no get any rehabilitative center for people wey dey depressed nigeria no get old people's home at all i maybe i go wish any one person to come challenge the statement say we have old people's home in nigeria where they take care of those that have already served this country but we now have a place in nigeria where Nigeria use taxpayers money to, to, rehabilitate. Take, to rehabilitate and take care of terrorists with taxpayers money with the tax wey dey collect from struggling suffering innocent harmless nigeria dem go still use am buy bullet go meet dem for lekki toll gate and other areas See, hundred naira dey make policeman dey shoot okada person ah hundred naira dey mm. make eh, eh, eh, tricycle man wey we dey call keke napep dey mm. die because e no wan give policeman e say i dey suffer this is money and i don and i just dey come back from mechanic workshop you see they say i must pay hundred naira and because of that boom when e don die they go call either trigger happy police or we mm. go court martial we go orderly room trial all those kind language They go transfer the guy from that state go the nearby state after one four five months they go return the guy back to the states. he can continue the job yes and you as you you dey you dey try let the indigenous people of nigeria know say make una no ever vex you remember anemia sit down go warn people in plateau state say never you try reprisal attack after you don send people to deliberately do something and na the same state where somebody for talk say so they are still a sitting king we were not sent here to stop these people from mm-hmm. from operation. yeah then by the time they finish they come stop the indigenous people say make them not do pre- reprisal. so that na enough see we get more than enough, enough message. message to let you know say na the government dey send them so the, if the government know say dem no get happen they ought to have stopped these people by now. They for don stop them. so ma wetin make me they come from maybe trying to use all these quotations i mean get us back to the the story the way that they go now. because i want to make we realize this thing say eh. nigerians they pay taxes dem they pay heavily for everything now Now these are they pay for fuel high far higher before this government came now nigeria dey pay for electricity higher than before this government came nigeria dey pay for even water everything nigeria dey pay for everything even the water when people dey buy as sachet water can water or whatever e don dey higher than it ever be before this government came which show say the government actually came to attack the people. different formats to attack on with security nigerians are no longer secured the security men get gun on self if you see them for road you are now afraid so they are now a threat to the people the indigenous people of nigeria the insecurity they don already put the men in place to carry it out when e come to the economic aspect dem dey collect the little one wey dey with you to make sure you no go fit ever rise to mm-hmm. speak so the government is actually attacking the people not even the the the the only arms wey dem go fit use to do all this na the banditry and terrorism to make sure you can imagine for a a state in niger state bandits the terrorists that are escaping when they call him name bandits they collect tax from people. let's assume and then the minister talk. say wetin eh, eh, dem eh, dey do e no dey illegal no no e get e get the way wey say talk am Uh, say na wetin uh, say agbero abi wetin agbero dey do say na the same job wey agbero dey do na im these bandits dey do with the money wey dem dey collect from the indigenous people of nigeria these na people wey you know say dey delete nigerians. how did they occupy those local governments those almost five hundred villages when those guys occupied how they reach there. oga Omo, i wan shock you i no know whether you read this one over fifty bikes for kaduna carry two two armed bandits enter kaduna state and yet the security agencies the the governor the government of of uh, kaduna not do anything about am. the same governor wen tell you say tell the whole nigeria and the whole world say bandits and terrorists are businessmen No, how were you expecting him to pay, to pay attention to businessmen's action? No, I, I guess you should understand why wouldn't make me the talk from that angle. That is the same person when sit down tell the whole Nigeria, not just Nigeria, the whole world, because national television, social media pick up, and so the moment he don't enter Facebook, is a world affair. The moment he enter Instagram, now world affair, and the same governor they do Twitter. He say terrorists and bandits are what businessmen men, and that our pub na come be the terrorists because they ask for what a representation and that was why when they say they were asking for representation they can't name them terrorists they can't force media they call them they proscribe na him make am the man when really make the whole thing go the direction come finally call them a dot. which means the need it's only an eraser I need to remove. To remove. So, my people, it could make we they make we they understand right now. Yes, the people when this government came in to let the people know say they won't do something for them, but we not do verification of the kind thing. The kind things when they won't do. Right now, you can't plan evil and you expect not to execute because it is dey dey difficult for evil when you don plan to die unexecuted but e dey easier for good to die unexecuted mm, mm. please e good make we dey understand anything good e dey dey easy to die without when you no do am but evil e dey dey difficult to fit raise am unexecuted that is why once you don plan and na bad plan once you don say tomorrow even when you are now holding people say don't go somebody must go because the instruction don ready dey give him and to fit hold am back because of because strategies dey always dey involved strategic planning if we dey get strategic planners before the executors and all these people once they don do their job e take the grace of god for am to say e no reach where e need to go so right now during 2015 election and 2019 election the repercussion nigeria dey see am right now and e dey tell on the country and the indigenous people of nigeria are still calling the same person for security e no dey possible how you go expect say na me na me come inside classroom i no wan name the school right now because i know say some guys they always do the thing for there i go inside classroom go poopoo you are expecting me to bring a broom and water to sweep it to sweep it It's not possible now. i go always they do wetin i feel say go they inconvenience these people to leave the environment for us mm. but when i want to speak in public i go always speak as if i am for the people my people it e good make we realize the indigenous people of nigeria let us be realizing this thing from henceforth say I see something this morning say anybody when need power <clears throat> or when they f- they make sure if they do everything possible to convince people of why he need to come into a particular place, it e not really mean where he's only using that as <laughs> you know, it e be like person when they carry white what what would they call white what sepulchre. The grave where you they see go carry ties, but my dead man's bone na in the inside. <laughs> person go use white cloth take paint something just make sure say the white paint go you know just be like one mud house you use white paint take paint am you go to but when you enter inside the building you discover say the wall na mud na im be this present uh, state, of the, state of the nation so people don dey paid to go out and be painting nigeria with white paint and be painting nigeria with white paint america con dey involved in political movement dem con go dey say we dey delete nigeria name comot for religious oppressing country <laughs> well when i see dat dis thing eh i ponder am i still dey ponder am still dey ponder on dat dis thing till now eh <laughs> oh they right because right now now, now, ethnic cleansing cleansing okay because even even the um, um, the muslims they are affected okay so uh, we we pull them out say anyway i i agree with you uh, finally you have been able to convince me <laughs> yes uh, i i will agree because i don't quickly the reason from the angle where you for look the matter yes because when you look at that apo he give me my agreement with that matter now mm. that man when he speak that language that, that day from that imam from apo legislative quarters he say if he continue like this as a father wetin he wan come leave for his children if he no fit speak out he say i'm not afraid of death you see that is why the, the holy book the bible talk say if you wan save your life you go lose am and if you wan lose your life you go gain am the man talk say he ready to die shey till now he dey alive because he know all eyes are now on him now on that man if they kill that man if that man die today everybody will know where the matter is going one person from the north go speak recently say he say god no go forgive one person he say good day answerable to allah for all these things when they go on for nigeria because in hand no far away from the matter now wetin make me dey quickly dey bring up some all these things my people e good make we realize say to me i no be person wey dey look for wetin loss in the hands of the person wey thief am so if my cat loss if my meat loss and dog and cat dey there the whole meeting why i go dey ask the two of them the only thing when i go fit ask around the whole of that environment na na for me to ask the fowl when dey available say how many people hold meeting for there na I go determine who i need to go ask say where you carry my meat go right now the country the real cats and the dogs don hold meeting about the country and they dey eat up the country to the direction they want we still dey call the same cat and dog make they come stay for junction dey do security job how e no fit work because na dem send their puppy and the whatever go outside say go and operate for me you remember wetin one guy do recently when one state one state <laughs> say when insecurity don dey too much after end sars e come say using dem to cop dem finally dem come begin dey buy uh, eh, poor passion dey give all of dem dey give all of dem now wetin be di outcome of di matter you discover say the same set of criminals when they do the robbery they can't give them guns say make they secure the society somebody will tell you using an evil man to secure a place to stop being evil but there are different methods to do that job now arms don't dey their hand and that is why they dey misbehave right now they, you can imagine down uh, along new benin i mean lagos expressway the other day after ogbowo you see the the so-called whatever when shoot somebody for there. One, another one wey happen for Ugbo. Okay, another one for Ugbo take place. One for Upper Sakpomba and several others. I just dey say make hmm. I just scanty names and not be only here you discover say somebody sit down he was not even on duty. You see say police dey pursue the man wey go buy igbo police hold gun dem no shoot he come out for inside house he gbo na he borehole put for him chest he come finally enter yeah, when he see say the guy lie down he enter house he wear uniform he say i be edo security network na police ask am say yeah we no tell you to kill this guy oh. we no even invite you how you dey you no even dey duty we no tell you say don rob we go say make we go collect the debe now we come see buyer na the buyer take off na we dey pursue make we take collect our own share from him hand now you don kill am so come make we go people dey come they run up and down he did a security job he did a security job Let should they should let the guy go you can imagine because right from the very time the guy is used to using gun to collect things from people if now the person when they train say they arrest criminals e know what to do but because even the present police officers when they to me not be all of them go training that is why you dey see say in the morning their oga dey come out put them online teach them how to match yes we know why they dey do this so na training uh, after employment na uh-huh. some of us dey go now na we dey see now meanwhile they collect the money for the total number of people wey be suppose go there for training you see you can imagine where the matter don degenerate go so finally my people i wan make we realize this thing say the only savior where we go get for the country and the indigenous people of nigeria to take the bull by the horn to secure the country for themselves. Hmm. all right my people, now they listen to us on informe radio this morning anywhere where you day for the world they hear us if you be indigenous person of nigeria make you know what's in the happen we talk, say the station there out to take let us know the truth and nothing but the truth in the happen so make we not just they look the surface of wetin dem want make we see make we always put our eye to see wetin dem no want make we see na im we dey bring out for here today oga adeomo you don you you talk wetin i bin wan talk before to di indigenous people of nigeria how we wan take um, safeguard our our lives our properties and our communities knowing the state of the nation on insecurity. <laughs> it dey simple sha first you see you see community a has a boundary with community b <laughs> and it has a boundary with community c a dey middle b dey decide c dey decide for instance. Mm lot of community wey come wey dey eh, the center of eh, other communities nko. then so that means say the community that very community sef e get several borders. Uh-huh. so that one when e dey several borders we dey call am the transit community now that transit community get very good job and e get very good advantage how number one the indigenous people of community a and the indigenous people of community B need to hold meeting on doing what we call security check from my border into the city center and my city center back to my border. So when the two communities they meet here, if we no go fit take place for this border. <laughs> no, I don't you they get where they go. I get where they go. You just pause. You know waiting. Eh? I I come across some people um, over the weekend. Now I ah, now your brother. The guy said, No, not my brother say why i say okay This one come from jos me i come from benue i say na the problem be this. but e be nigerian say yes i say we don allow these people divide us to believe say we not be brothers and sisters again i know why i dey talk dis eh, eh eh eh eh dem don come make us believe say we not be brothers and sisters again no e no be true if you even trace if you trace you discover say the person wey really born your mama mama mama na from here he come go born am there. you know so go on. now when you come be transit community you come dey middle come say na from your place dem dey go every other place ah you come get you get better work to do and you still get easy job to do how na the same format now take note no forest wey dem dey use for dis job today of kidnapping robbering and all dis assassination wey dey take place wey no be somebody land okay adeoma just waka come now just waka go just go somewhere around dat place where dem for dey do kidnapping so begin build di house wen youth go carry wood and sticks and shovel come out say dem wan deal with me say who sell dat place for me i nova come settle and nobody sell di land for me you go see how di thing go turn out but but if na evil take place for there nobody go gree come out say dem know anything say na person land be that why because all of us dey pretend not to see and because the government don see am say we dey always stay away from it what if what if dem don threaten dem man that threat go go go na him suppose i i i don stay with one politician one time he said i i i perform better when i'm challenged and mm. that's hmm. supposed to be the spirit of the indigenous people of nigeria the indigenous people of nigeria see the power of unity just for the few days when nsars dey inside this country the indigenous people of nigeria see the power of people speaking together of wetin dey go on now with the report why dem no go fit unite still in the same way about security first of all we should make we drop our differences on religion and our differences ethnicity. and ethnicity we now agree say we be both human beings living in nigeria mm-hmm. and we are indigenous people of nigeria now see where our border reach our border reach this river this bridge now connect these two places me and you go watch to make sure from here this river nobody go come do evil for here. Mm. this place this land nobody go come do evil for here when every community dey do am like that dey go man where the evil wan come stay because evil need a place to stay for it to be able to become evil now if you look at the bible the day when jesus christ cast out the demon when run enter the swamp na because they have a place to stay that was why they were acting a drama when he finally cast them out wetin dem dey beg am they say abeg oga keep us somewhere because they know the moment he blow them into the air it's going to be a trouble for them. They fit turn dust so he say keep us somewhere blow them into the soil fine why, why not blow them into the <laughs> um, you know he was a compassionate man <laughs> now wetin make me dey talk am ma nobody when e dey do kidnapping when e no need land to waka no be person forest for dey waka i still dey talk am till tomorrow if our people actually dey united we can get it done if the kidnappers wey dey my community we fetch them out if the kidnappers when they operate for our forest we make sure the border no matter how deep our forest is we no want the border i mean the boundary between our community in that forest and another community say make anybody hibernate there where will the evil stay we face it headlong all of us one by one no dey leave am for one person say na him job by the time we all come together the government itself go see say there is a trouble coming and because you know they value election more than any other thing on this world if you catch one person they tell you say na so so person na him na so so person na him be the person wen say na so so person na him cause am wen make us come here or na him send us the message make we come here dey operate you catch another person for there dem name the man by the time we blow am on social media blow am everywhere all the communities everybody we dey use our language dey talk am up and down shame no go let that guy come into that community come campaign he don lose election ahead so the indigenous people need to come together to dey secure each other's community two we should be our brothers keeper e no concern me na im dey take attack bad boys take dey attack person for policeman present o oh you remember yeah. one thing wey happen for lagos recently when they hmm. say for traffic uh, uh, people go attack commuters and it was in the presence of police officers they robbed them and left police dey look when they ask the police officer he say they no report to us. can you imagine. na him the man ask them say right at the place where you were doing you mounted a, uh, a checking point just between you and the vehicle just dey pass you person dey attack them for for hold up he say dem no report say dem no report to you who was supposed to report that case the person wey dem dey rob na go run come back come meet you say police they are just robbing me or they just rob me or they want to rob me e dey possible when i'm already inside the scene of robbery the policeman say abeg oga leave here now so what wetin that that na message to me that na message which show say the people don even already settle them, and then dey know that they were going to do that thing because they got for those guys to operate close to a checking point and they were looking at each other no be say na distance say na bend so this one were at this corner and it was direct face to face we dey see each other so wetin make me dey bring up all these kind of things na because e good make we dey look out for each other as i dey see say somebody dey follow this guy and e no too dey well for me i fit call this young man engineer he say yes who is this person follow you na your brother abi na who he say no as you dey turn back you say sometimes we need one person's voice can help stop the taking of a life of another so the indigenous people of nigeria need to return back to that spirit of loving each other again the moment we pick up with like love we were. yes the moment we pick up with love we'll be able to secure our community one oga borotai the immediate past IG of police, the the present national security Adviser to the president, the minister for Defence, Abi whatever, they all told us that the people when they disturb Nigerians are non Nigerians. And so if that they rehabilitate non-Nigerians, Nigerians should ask Nigerian the federal government to return the money back to them. And if they have left office, the nigeria government should the the person when they come should first make sure e go prosecute the people when they rehabilitate because they have taken a life and they must go in for it two you know the person which database they wan use they go see the database use oh ma we have a database and we have a way of a black man fetching out the wrong man on the street <laughs> we get am our database na even better pass the one wey oyibo bring we have a very good database when e dey trace even the thing wey dey inside darkness so the only thing is that for us to be able to genuinely make use of wetin we get see ma when i dey look the other day you know why that customer no fit salute <laughs> i i dey tell people say you can't take blood and expect that you go fit go waka free something must first show out say your hands no clean the only thing first the indigenous people of nigeria should not be accomplice that is make them no get hand put two the rat rat wey dey inside yes two make them no because of today today hunger how i go fit stop am go dey put hand for wetin dem no suppose do like the young man when he dey supply bullet police arrest am but dem leave the person when he dey buy the bullet go you remember that one yeah. for upper sapamba and at the same herdsmen when they kidnap for Benin Eho Road. So you see, I, I, I they beg us first what we need to do now for us to love each other and watch each other's back. At the same time, we go unite to make sure we will be able to get the country back from hostage keepers. Because right now, at the Tokam, the country Nigeria don't they kidnapped by the present activities when they go on. so everybody wen e dey waka now you think say you dey drive and policeman sit down for front of your motor na because you don already know say dem don kidnap you na im make you allow the policeman kidnap you put for inside there because if you dey free ma i dey waka dey a few days ago i try to make sure say thank god this as i use leg this period e, e, e help me see some things <laughs> when e be like say i just dey blow pass yesterday i waka reach one place where dem dey do very big market I see say police sit down for this side, they sit down for this side. Everybody they won't corner, you hold gun. I say minus. I can't count them. Then I go inside the place, I check the number, I can't calculate. Only just that businessman. Only that business. They carry 25 police officers. Then I can't just calculate how many places like that. I can't calculate how many places like that. At the end of the whole thing, you don give because there is insecurity because una no do the job well una no employ capable hands. everybody now dey secure your immediate territory the question is you dey secure your immediate territory go come make the real territory and border come dey porous for attack you carry the whole nigeria army enter east when on all borders look at wetin happen for taraba the other day when they say Cameroonians came in in mm. boats and attacked the place. If our soldiers were at the borders of every community, would they be boat infiltration to come and attack Taraba State? No! The soldiers wey you don deploy to east na they go come go there go dey do anything. The guy wey you deploy no be spirit o oh, na human being oh. So the moment he move with him two legs he no dey the place again. So you see we dey think say we wise meanwhile we dey create more problem the best way to secure nigeria not be by individual police officer na by making the entire country have a policing force which the indigenous people of nigeria right now since they don disappoint we should start by ourselves Now here i go take the issue reach because if we all secured our boundaries by ourselves the thing wey take place for kaduna abuja highway for two hours nobody come for no happen e for no happen the guy wen die for inside that vehicle wen dey shoot e for no die the guy wen dey carry him friends for no dey cry even the same thing happen for edo state where dem for shoot that guy for leg when the guy come go bleed die for central hospital e for no happen make why that one i would you know till today police no gree gree again say dem come dey talk say na mistaken identity well a lot of issues dey when dey make person dey vex but i no wan vex this morning i'm a very happy man now as i dey talk. alright o waka comot. Hmm, my people my name na adeoma akawo oh, na goodbye o. Oh. my people na dey lis ten to us on inform me radio all this while and this na state of the nation we dey in fact we dey para for studio right now because of uh, the insecurity matter wey dey happen for everywhere make we not close our eye make we make we not dey pretend say e no dey happen this one me i don get my own family we don get the experience too many times and e no dey palatable at all so we the indigenous people of nigeria make we stand up dey united whether you dey for the north the south the east and the west all the uh, communities make we join hands to secure our God given ancestral lands. My name na Olayemi. I salute you.